only think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Oh, I did not believe that it would end, no. Everything came second to the band, so you're not even speaking to my friends, no. You knew all my uncles and my aunts, though. 20 candles, blow 'em out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by your bedside. Now I see you dress up with the socks you don't like. And I'm rolling, rolling, rolling, rolling. With my brothers like it's Jonas, Jonas. Drinking Henny and I'm trying to forget but I can't get it out of my head. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Oh, I seen you with your other dude. He seemed like he was pretty cool. I was so broken over you. Life it goes on, what can you do? I just wonder what it's gonna take. Another foreign or a bigger change. Because no matter how my life has changed, I keep on looking back on better days. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I say that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Oh, I promise, I swear to you I'll be okay. You're only the love of my life. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Whoa.
VOA1, the hits the station, bringing you tag for swag. Shouts to so.
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ndabasuhuje mwese ni eugenia mukankusi ikaze mu biganiro byacu abahagarariye imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo bahamagaje imyigaragambyo yo gusaba leta n'imiryango mpuzamahanga gufasha gukemura ikibazo cy'intambara imaze kuhayogoza twaje gusaba ibihugu ngo by'ubwongereza cyangwa ubufaransa kobereza memuka ngo tubamenyeshe ko ibi byose bibabazaga amahanga bibaza abakongomani kubona ibi byose biba ayo mahanga avana ibihugu bikomeye bika- bigahora uwo ni umwe mu bitabiriye imyigaragambyo yabaye ejo kuwa kane uburundi buremeza ko muri iyi myaka itandatu ishize habaye umwuka mubi hagati y'ubutegetsi n'itangazamakuru naho muri uganda nubwo icyorezo cya ebola kimaze gukwirakwira mu turere dutandatu kuva kivumbuwe mu kwezi kwa cyenda nta kikirangwa mu duce tubiri cyavumbuwemo bwa mbere ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure ya radiyo yanyu turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi buri wa kane wa nyuma w'ukwezi kwa cumi na kumwe buri mwaka imiryango y'abanyamerika n'inshuti zabo baraterana bagasangira amafunguro aba yateguwe niko byagenze no ku munsi w'ejo uzwi nka thanksgiving aho bicara bagashima imana bakibukiranya ibyo yabakoreye thanksgiving ntabwo ari umunsi mushya ku banyamerika kuko uyu munsi batangiye kwizihiza ahagana mu myaka y'igihumbi kimwe na magana atandatu nibyo timu ishimwe atugezaho
uyu munsi ku banyamerika benshi thanksgiving yabaye nk'umuco wo gusangira uyu mwaka ijwi ry'amerika ryagiye muri leta ya florida mu gace kitwa hope sound mu rugo rwa jane na kilki hannes bateguye amafunguro basangiye n'imiryango yabo n'inshuti
ibi ni ibintu byahozeho ari nk'umuco iwacu mama wanjye yahoraga abikora muri uyu muco w'abanyamerika igishuhe kiba ari ryo funguro shingiro aho udashobora kwibeshya na gato ku byo abanyamerika hafi ya bose bariye ku munsi nk'uyu mu ngo zimwe na zimwe hano muri amerika uburyo bukoreshwa bifurizanya kugira umunsi mwiza ubwo ndavuga wa thanksgiving bakura akagufwa mu gituza cy'igishuhe baba barimo gufungura gafite ahantu habiri ushobora gufata n'undi muntu mugakurura hanes arasobanura uko bigenda umuntu umwe afata uruhande rumwe undi urundi noneho mugakurura iyo gacitse cyangwa kavunitse usigarana agace kariho akagufwa hejuru karambaraye uwo niwe wifuriza abandi umunsi mwiza ku munsi nk'uyu kandi ikindi kintu kitabura ku meza y'abanyamerika ni isosi ikoze mu bwoko bw'inkeri babanza guteka igihe gito nyuma bakazisya agahu kazo kamaze kuvaho ibirungo bakoresha bateka nubwo hari aho byaba bihuriye n'iby'abandi benshi ntibibujije kuba hari abakoresha ibishobora kuba bitandukanye n'iby'abandi bitewe ahanini n'uko wifuza uko amafunguro yawe amera ubundi hakaba n'abakora umutsima cyangwa umugati ukoze mu mbuto zera ku biti by'imikindo kiriki hannes n'umugore we jane barasobanura neza impamvu uyu munsi wa thanksgiving ari umunsi udasanzwe mu buzima bwabo kuri njye thanksgiving ni umunsi wo kuba hamwe n'umuryango wanjye ngatekereza ibintu byose naba naragiriweho umugisha mu buzima bwanjye
bagiriwe umugisha ku buryo buhagije wo kuba turi kumwe kandi dufite n'abandi bantu urabizi ko hari abatakiri kumwe n'ababo nk'uko uyu munsi abenshi bawufata nk'umunsi w'amashimwe arabishimira ubwisanzure bafite hano muri amerika ikindi kintu gifatwa nk'aho ari cyiza kuri uyu munsi wa thanksgiving ni uko imiryango imwe n'imwe ivuga ko irya igahaga ndetse igasigaza n'ibyo izarya ikindi gihe undi urundi noneho mugakurura iyo gacitse cyangwa kavunitse usigarana agace kariho akagufwa hejuru karambaraye uwo niwe wifuriza abandi umunsi mwiza ku munsi nk'uyu kandi ikindi kintu kitabura ku meza y'abanyamerika ni isosi ikoze mu bwoko bw'inkeri babanza guteka igihe gito nyuma bakazisya agahu kazo kamaze kuvaho ibirungo bakoresha bateka nubwo hari aho byaba bihuriye n'iby'abandi benshi ntibibujije kuba hari abakoresha ibishobora kuba bitandukanye n'iby'abandi bitewe ahanini n'uko wifuza uko amafunguro yawe amera ubundi hakaba n'abakora umutsima cyangwa umugati ukoze mu mbuto zera ku biti by'imikindo kiriki hannes n'umugore we jane barasobanura neza impamvu uyu munsi wa thanksgiving ari umunsi udasanzwe mu buzima bwabo kuri njye thanksgiving ni umunsi wo kuba hamwe n'umuryango wanjye ngatekereza ibintu byose naba naragiriweho umugisha mu buzima bwanjye
bagiriwe umugisha ku buryo buhagije wo kuba turi kumwe kandi dufite n'abandi bantu urabizi ko hari abatakiri kumwe n'ababo nk'uko uyu munsi abenshi bawufata nk'umunsi w'amashimwe arabishimira ubwisanzure bafite hano muri amerika ikindi kintu gifatwa nk'aho ari cyiza kuri uyu munsi wa thanksgiving ni uko imiryango imwe n'imwe ivuga ko irya igahaga ndetse igasigaza n'ibyo izarya ikindi gihe
mu bushinwa covid cumi n'icyenda yongeye kwiyongera buri munsi kurushaho niko na gahunda ya guma mu rugo ikwirakwira ku buryo biteye impungenge abashoramari nibyo thomas kamirindi atubwira minisiteri y'ubuzima y'ubushinwa yatangaje ko mu masaha makumyabiri n'ane ashize abanduye bagera ku bihumbi mirongo itatu na kimwe na magana ane na mirongo ine na bane niwo mubare wa mbere na mbere munini w'umunsi umwe kuva icyorezo kivutse bwa mbere na mbere mu mujyi wa huhana mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri iki cyumweru kandi leta y'ubushinwa yavuze ko covid cumi n'icyenda yishe umuntu umwe wa mbere muri aya mezi atandatu ashize bityo abo imaze guhitana bose hamwe mu gihugu cyose kuva itangiye mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda rero ni ibihumbi bitanu na magana abiri na mirongo itatu na babiri mu rwego rwa politiki ya leta y'ubushinwa yo gukumira icyorezo ijana ku ijana imipaka ahanini iracyafunze naho imijyi myinshi yongeye gukaza ingamba za guma mu rugo urugero rw'umwihariko ni nk'izenguzu ituwe n'abaturage miliyoni esheshatu n'ibihumbi magana atandatu abaturage bagomba kuguma iwabo mu gihe cy'iminsi itanu badasohoka guhera kuri uyu wa kane kereka abajya kwa muganga cyangwa guhaha ibiribwa umujyi wa zenguzu ucumbikiye uruganda rw'abanyatayiwani rwita foxconn rwa mbere runini ku isi rukora telefone zigendanwa zo mu bwoko bwa iphone abakozi barwo bahagaritse akazi bajya mu myigaragambyo muri iyi minsi ku bibazo by'imishahara ejo n'ejo bundi polisi yarabashakije ihondagura bamwe muri bo abashoramari bafite impungenge ko ubukungu bw'ubushinwa bwa kabiri ku isi inyuma ya leta zunze ubumwe za amerika icyegera cya perezida wa Ghana mahamudu bawumiya yasiguye ko iyo ngingo igenewe gutorera inyinshi ikibazo cy'amafaranga y'agaciro ari mu bubiko ariko atera agabanuka bikomeye uko ibintu bimeze muri iki gihe biriko bituma agaciro k'ifaranga ryo muri Ghana ryitwa sedi kagabanuka mu gihe ubuzima bw'abanyagihugu butera buzimba kurushiriza icegera cya perezida wa Ghana bawumiya avuga ko niyo uwo mugambi mushasha washirwa mu bikorwa nk'uko utegekanijwe mu mezi atatu ya mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu uzogabanya bikomeye gutakaza agaciro kw'ifaranga ry'igihugu gukoresha inzahabu byatuma ukugena ifaranga ry'igihugu rivunjwa mu madolari bitagira ingaruka igaragara ku bitoro mu gihe abanyagana batoba bagikeneye amafaranga y'agaciro kugira bagurire hanze ibitoro uwo mutegetsi avuga ko ingingo yo gukoresha inzahabu mu kugura ibitoro ari ihinduka rikomeye cyane uwo mugambi ufashwe mu gihe umushikiranganji ajejwe ikigega muri ghana ken ofori ata yatangaje ingingo zigenewe kugabanya amafaranga leta ikoresha no kongereza ayo yinjiza mu ntumbero yo guhangana n'ikibazo cy'ideni gitera cyiyongera bikomeye cyane ku ntambara iri kibera muri ukraine yamara abitegereza ibintu babona ko bushigikiye uburusiya igihugu bicuditse mu bya diplomasi
noneho ku mugabane w'afurika ghana ifite imigambi yo kugura ibitoro ikoresheje zahabu aho gukoresha amadolari fidel niyongabo icyegera cya perezida wa ghana mahamudu bawumiya yasiguye ko iyo ngingo igenewe gutorera inyinshi ikibazo cy'amafaranga y'agaciro ari mu bubiko ariko atera agabanuka bikomeye uko ibintu bimeze muri iki gihe biriko bituma agaciro k'ifaranga ryo muri Ghana ryitwa sedi kagabanuka mu gihe ubuzima bw'abanyagihugu butera buzimba kurushiriza icegera cya perezida wa Ghana bawumiya avuga ko niyo uwo mugambi mushasha washirwa mu bikorwa nk'uko utegekanijwe mu mezi atatu ya mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu uzogabanya bikomeye gutakaza agaciro kw'ifaranga ry'igihugu gukoresha inzahabu byatuma ukugena ifaranga ry'igihugu rivunjwa mu madolari bitagira ingaruka igaragara ku bitoro mu gihe abanyagana batoba bagikeneye amafaranga y'agaciro kugira bagurire hanze ibitoro uwo mutegetsi avuga ko ingingo yo gukoresha inzahabu mu kugura ibitoro ari ihinduka rikomeye cyane uwo mugambi ufashwe mu gihe umushikiranganji ajejwe ikigega muri ghana ken ofori ata yatangaje ingingo zigenewe kugabanya amafaranga leta ikoresha no kongereza ayo yinjiza mu ntumbero yo guhangana n'ikibazo cy'ideni gitera cyiyongera bikomeye cyane
barakoze bagenzi bacu fidel nyongabo na thomas kamirindi kuri aya makuru hirya no hino ku isi ni kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma y'amasezerano mashya hagati y'u rwanda na kongo yasinyiwe i rwanda muri angola kuwa gatatu ku kibazo cy'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu muri kivu ya ruguru amashyirahamwe atandukanye harimo n'indi mitwe y'inyeshyamba ejo batanze isesengura ryabo mu mujyi wa goma ariya sanka darius araduha inkuru irambuye amasezerano mashya yarashyizweho icyizere mu buryo bwose bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa kongo niba bamwe muri bo bakekaga ko ari cyo gisubizo kinini mu gukemura iki kibazo abandi barabona ko ari ikinamico cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu bongeye gusubiramo joseph kitaganya ni umusesenguzi wigenga wa sosiyete sivile yishimiye guverinoma areba ko itangiye kwita ku bibazo by'abaturage bo mu burasirazuba bw'igihugu yongeye ko ibyo bakoze i rwanda bidahagije akabasaba ko m makumyabiri na gatatu gatatu ishyira ku mugaragaro icyo ipfira na guverinoma abayobozi bamaze kumva ko abaturage bagize ibyago byinshi kandi ntabwo bakomeza kubaho uko bari mu makambi icyo twibaza ni icyo aya masezerano yakongera kuri iki kibazo kuko atari ubwa mbere kuko aya masezerano batayavuga neza ngo tuyamenye m makumyabiri na gatatu yafashe umujyi wa goma mu bihumbi bibiri cumi na gatatu iwuvamo ntabwo tuzi aho yagiye dore nanone yaragarutse igisubizo cyihutirwa ni ukureba ko imirwano yashyira kuko irengeje urugero nyuma y'uko iri tangazo risohoka iyindi mitwe y'inyeshyamba harimo n'iza mayimayi iravuga ko idashyigikira ibyavuzwe i rwanda hagati y'abayobozi b'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba kuri bo umwanzuro wo gukemura iki kibazo mu buryo bwa gisirikare niwo mwiza bongeye ko bari bufashe ingabo za leta ya kongo frdc mu buryo bwose iki kibazo kimaze iminsi gitera ingorane ku banyekongo kirangira icyarimwe kuri iyi nshuro sendugu museveni yakoranye na sendepe yavuye muri m makumyabiri na gatatu akaba ahagarariye umutwe wa patriote resistant congolais force de frappe pareko ff yabye ijwi rya amerika ko iki kibazo cy'amasezerano kihagije we n'abagenzi be kumwe n'ingabo za leta bafite inshingano yo kurangiza amateka y'izi nyeshyamba kandi umwanya urageze wo kurwanya uwo ari we wese udakeneye amahoro mu gihugu bari abantu bari kuza kurwanya igihugu cyacu turutse hanze ndahamagarira umuntu wese wiyumva ko ari umukongomani ahaguruka asige turwanye baraba ibikoresho ni abantu ufite abantu ufite ubukungu ufite ibikoresho ibyo ari byo byose intego ya mbere ni uko twe twabyiyemeje iya kabiri ni uko tuzi ko tugomba kubirukana bagasubira hanze tukazana amahoro amasezerano n'aya mbere igihe cya snidp cya gurupe za rume za nord kivu na gurupe za rume za sud kivu ariho havuye ari amasezerano yitwa accord du 23 mars nta yandi masezerano ahari ubwo rero kuvuga ngo baraza baje kurwana bazanye imbunda ngo kugira amasezerano yabo ntibibagirwe ko natwe twagiranye ayo masezerano hari abakongomani bari muri M23 ntabwo tubihakanye ariko be kuza bazanye abanyamahanga ntabwo tubashaka nibaze twicare nk'abana b'abakongomani ku izina ry'urubyiruko mu ntara urw'igisenge hutu rukomeje gusaba ku banyagihugu bafite ingufu kwitabira ubutumwa bwa perezida wa repubulika felix antoine tshisekedi ubasaba kutarangara kandi kudaha umwanzi umwanya wo kurandura na metero n'imwe mu gihugu inosa rugero uhagarariye urubyiruko nawe yashyigikiye ubushakashatsi bw'amahoro perezida tshisekedi na bagenzi be barimo ariko yamusabye ikintu kimwe igihe cy'igihugu gifite ibibazo ntabwo tugomba gusigara abasore bagomba kugenda kugira ngo batange umusanzu wabo amasezerano bereye hano igoma amasezerano bwabaye za sun city ayo masezerano yose ntabwo yigeze agicagira ni ikihe cyizere twagira ko barubahiriza n'aya masezerano twebwe icyo twakomeza guhamagara abasore bacu ni ukubamenge kuko bariya turabizi nabeshanye kandi abantu bariketi nguko ubibona babyanze w'igihugu wacu agomba kuba amenge ariko akamenya abakorana nabo nabagira amacenga cyane noneho akabamenya akamenya uburyo azakorana nabo kutagera kuri iki cyicaro cy'i rwanda kwa perezida w'u rwanda paul kagame ni ikintu gikomeye cyatumye benshi mu banyekongo badashyira icyizere kuri aya masezerano mashya ikindi kije kongera lisansi mu muriro ni itangazo rya m makumyabiri na gatatu riri kuzenguruka mu mbuga nkoranyambaga ryemeza ko izi nyeshyamba zitari buve aho zafashe mbere y'uko guverinoma iziganiriza iri tangazo rikaba ryongeye nanone guhungabanya iki kibazo cy'umutekano muke uretse izisesengura benshi mu banyekongo bagaragaje ko igihe igihugu kirimo bitakiri iby'ikiganiro ariko ni ibyo gushyira mu bikorwa ibyo perezida felix Tshisekedi yaseze igihe yafashe ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'icyenda arimo gukemura byihutirwa ikibazo cy'umutekano muke hose mu burasirazuba bw'igihugu ali asanka darius ijwi ry'amerika igoma tukiri muri kongo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu hejuru yahamagaje imyigaragambyo yo gusaba leta n'imiryango mpuzamahanga gufasha gukemura ikibazo cy'intambara mu ntara ya kivu ya ruguru inkuru ya jimmy shukrani bakomera igoma
urwo rusaku ni urw'abaturage bibumbiye mu mashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu ndetse na za sosiyete sivile zo muri kivu ya ruguru aho bari mu myigaragambyo mu gitondo cya kare cyo kuri wa kane hano mu mujyi wa goma iyo myigaragambyo yakozwe mu rwego rwo guhamagara ubuyobozi bwa repubulika ya demokarasi ya kongo gukora ibishoboka bukarangiza intambara irimo kuba mu burasirazuba turasaba imiryango mpuzamahanga gutegeka u rwanda gukura abasirikare barwo biyishyira muri emu makumyabiri na gatatu bateze intambara muri kongo cyane cyane muri teritwari ya rucuru na nyiragongo birahagije kandi turarambiwe ayo niyo magambo twasomaga ku mabendera y'abaturage benshi biganjemo abamotari ndetse n'imiryango ya sosiyete sivile baturutse mu turere twose tugize intara ya kivu ya ruguru na ituri bari baherekeje abayobozi babo ku rwego rw'intara imyigaragambyo yatangiriye ahitwa rompwe sinyers saa tatu za mu gitondo yerekera hafi n'umupaka w'u rwanda na kongo aho bagendaga ku maguru urugendo rw'iminota mirongo ine n'itanu berekera ku biro by'ubwongereza mu burasirazuba bwa kongo bakihagera basomye ibaruwa ikubiyemo ubutumwa batanga ku bihugu bitandukanye harimo ubwongereza ndetse n'ubufaransa
biragaragara ko imiryango mpuzamahanga ishyigikiye abari kuduteza iyi ntambara muri kongo kuko nta kibikoraho twebwe abaturage nta na rimwe tuzahwema gufatanya n'ingabo zacu frdc muri iyi ntambara imirambo yose tuzayishyira ku mutwe w'umuryango mpuzamahanga kuko bigaragara ko ufatanya n'umwanzi
nyuma yaho berekeje ku byicaro by'ubufaransa muri kivu ya ruguru biri hafi n'ikigo cya gisirikare muri goma aho batanze ubundi butumwa
cyane bagategeka ubuyobozi bwa repubulika y'u rwanda ndetse na uganda gukura ingabo zabo ku butaka bwa kongo turasaba kandi ko u rwanda na uganda bafatirwa ibihano bikomeye kuko ariyo ntangiriro y'umutekano umutekano muke muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuva mu myaka makumyabiri n'itanu ishize
ku ruhande rw'abaturage bari bifatanyije na za sosiyete sivile bavuga ko barambiwe umudugararo muri kongo itezwa n'imitwe yitwaje intwaro nta gikorwa ku ruhande rw'imiryango mpuzamahanga igihugu cya kongo cyangwa burasirazuba bwa kongo bukunze kuba agrese cyangwa kuntu u rwanda rudutera buri munsi ariko runyuriye mu cyo bita M23 ni umunsi rero bityo twaje kudepoza memo kugira ngo twereke amahanga gose ibihugu byose bihora bigahora bikaraba bino byose biri kunyura abantu bari gupfa abantu bari basaziye mu ntambara bagasazira mu makampi ibyo twaje gusaba ibihugu ngo by'ubwongereza cyangwa ubufaransa kobereza memo kwa ngo tubamenyeshe ko ibi byose bibabazaga amahanga bibaza abakongomani kubona ibi byose biba ayo mahanga avana ibihugu bikomeye bigahora turi hano kudenosa complicité internationale ya iriya mapeyi ya, ya, ya conseil de sécurité ya nations unies yavuze ngo m23 ifiti, ifiti maarme ma, ma kurenga monisco na kurenga fardc yacu ndago turi kubyumva kuko eh, m23 bavuze ngo bari bakongomani kubera iki bavuze ngo bagiye ku mazungumuzo turi kubona rwanda jyo nakuya jiprezante iyi rwanda rwanda izabishura cyane jean claude bambaze umuyobozi wa sosiyete sivile muri teritwari ya rucuru avuga ko yashimishijwe no kubaho kw'ibiganiro hagati ya kongo n'u rwanda kuri we icyangombwa ni uko ibyo biganiro bidashobora kubangamira abakongomani muri rusange tumepokea hiyo hiyo mesaje na, na furaha kubwa sana na... twishimiye ubwo butumwa cyane ko tumaze imyaka myinshi mu ntambara cyane cyane iwacu muri teritwari ariko abari mu biganiro bamenye ko n'ibindi byabaye ntibyagira icyo bigeraho turasaba ko kuri iyi nshuro byose byashyirwa mu bikorwa
iyi myigaragambyo yabaye mu gihe umutekano muke ukomeje kugaragara muri teritwari ya rucuru aho abarwanyi b'umutwe wa makumyabiri na gatatu barwanya leta ya kongo bakomeje kwigarura uduce twinshi turi muri ako karere tubamenyeshe yuko muri iyo myigaragambyo hatagaragayemo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'uko bisanzwe biba muri goma polisi y'igihugu yabashije kurinda abari bayirimo kugeza basoje aho buri muntu yerekeye mu kazi ke nk'ibisanzwe jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
hagati aho inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu zirwanya ubutegetsi muri congo ziratangaza ko zitemera ibyavuzwe mu itangazo ryashyizweho umukono i rwanda muri angola n'abahagarariye intumwa za afurika y'uburasirazuba afurika yunze ubumwe congo n'u rwanda mugenzi wacu geoffrey mutagoma vuganye na bwana canisius munyarugerero umuvugizi wungirije mu bya politiki w'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu abanza kumubaza uko bakiriye ibyo byatangajwe nyuma y'inama yo kuwa gatatu urara munyamakuru ndagira ngo ngushimire cyane nantubwire ko icumbajije iyo nama yangura y'u rwanda ntabwo twayitumiwemo ndetse n'ibyavuyemo ntawe bitumenyesheje ku buryo buri ofisiyeri ikindi cya kabiri uzirikane ko mu by'ukuri tugomba kubafasha umwanzuro kugira ngo tuzamuke tujye muri sabyinyo sabyinyo ni kongo kibumba ni kongo ruciro ni kongo kandi aho turi turi iwacu sabyinyo ngira ngo ni ishyamba ni parike nasiyonari ni ishyamba rivamo ingagi n'izindi nyamaswa zimeze nkazo ntabwo rero numva ko bakwiye kuducira mu ishyamba ngo tugiye tugiye mu ishyamba ngo dusubire muri sabyinyo hose ni muri kongo kandi hose ni iwacu babahaye rero umunsi w'ejo baravuga bati nimutabikora gutyo ingabo z'ibihugu by'umuryango w'akarere ka afurika y'uburasirazuba zirabarwanya mugiye gukora icyo ubu bwana munyamakuru ndagira ngo ubutwe izo ngabo z'umuryango w'ingabo z'Uburasira- z'uburasirazuba eyase naho niba zizekana ko zari zikwiye kuza zirwanya fdr zakoze ishyano twebwe mu ventura nta muturage twishe nta mahano twakoze barasaba kurwanya abakoze amahano barwanya mu ventura ikindi cya kabiri iyo mu ventura turi iwacu turi ku butaka bwacu abakoze amarorerwa barabasimbuka bagafata twebwe icya gatatu urabizi ko mu rwanda muri icyenda na kane hapfuye imbaga y'abatutsi miliyoni isaga abo bantu bose bapfuye amahanga arebera arebera ku manywa y'ihangu izuba riva uyu munsi niba uwo muryango n'ubundi uzaza uze kuturwanya mpamya adashidikanya ko ni uku- ni- ni ukubaza bagiye gukora jenoside ya kabiri ariko babivuze babivuze n'ubwo bwose wibaza ibyo bibazo bavuze yuko nimutubahiriza kiriya cyemezo cyo kurekura aho wavugaga ko muri iwanyu mugasubira iyo uvuga ngo aho ngaho wita iwacu uracyashidikanya ko hano tuba atari iwacu uradushidikanaho none se niba udushidikanaho waba udushidikanaho ukemera fdr kereka niba utazi ko fdr iri ku butaka bwa kongo ikibazo ntabwo ari ibyo nemera yewe ndavuga uko wabivuze kubera yuko ndanga kugira ngo byitwe ko ari njye wabivuze ko ni wowe ubivuga gutyo kandi urabyemeza kandi ibyo uvuga ubifitiye impamvu uri muri congo uvuga ko ufite n'icyo urwanira ahubwo genda kubaza bariya baravuga bati niba utavuye aho ngaho niba umutwe wa m makumyabiri na gatatu avuye aho ngaho turashyiraho imbaraga za gisirikare uriya munsi babahaye nugera mutarahava bakabarwanya murakora iki turapfa ubwo niba dushobora kuza twica tubeho ni ukuvuga rero ko mwiyemeje kuhaguma igishaka kibi none se ubundi kuhava napfa kuha- kuha- iyo- iyo- nubwo umwanzuro wa kabiri mwiza